murumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda aho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika mu karere ka kisoro muri uganda muradusanga kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora abadukurikira kuri interineti namwe mudusanga kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com ikaze mwese mu makuru yo muri aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho u rwanda rwifatanyije n'isi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe virusi itera sida bigaragara ko abantu nibura umunani ku bihumbi icumi bura bandura virusi itera sida buri mwaka ibyo rero twebwe biduha umukoro kuvuga ngo asaba abantu bari he bagerageza kumenya ni hehe ese ni mu kihe byiciro ese ni mu yihe myaka noneho tukagerageza gukora ubukangurambaga tugendeye kuri iyo mibare dr rwibasira garikan ayobora ishami rya minisiteri y'ubuzima mu rwanda rishinzwe kurwanya sida n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina naho ubushinwa bwasabye abaturage babwo baba mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo kuvayo aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato ubushinwa bwasabye abaturage babwo kuva mu ntara eshatu zo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo mu gihe imvururu n'ubwicanyi bikomeje kwiyongera muri ako karere fidel niyo ngabo igitigiri kitari gito c'abashinwa baratewe abandi baranyuruzwa mu kwezi kurangiye mu ntara za kivu yo mu bumanuko kivu yo mu buraruko na ituri aho imigwi itari mike y'abagwanya ubutegetsi ikorera leta y'ubushinwa isaba abanyagihugu bayo bari muri izo ntara zitatu gutegekanya imigambi yo kuhava bakaja mu bindi bice vyo muri kongo birimwe umutekano abari mu bice vya Bunja, Jugu, Beni, Ruchuru, Fizi, Uvira na Mwenga basabwa kuhava badatevye. Ubushinwa buragabisha ko abazohaguma bazokwimenya ku giti cabo no ku nkurikizi zizobashikira. Ambasade y'Ubushinwa muri Kongo yaratangaje mu kwezi guheze ko abashinwa batanu banyurujwe mu kibanza gicukurirwamo ubutare mu ntara yakivuye mu bumanuko ihana urubibe n'u Rwanda, Burundi na Tanzania. Yagabishije ko umutekano muri ako karere utameze neza na gato kandi ko hari uburyo buke bwo gutabara mu gihe ari abatewe canke abanyurujwe. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubushinwa Wang Yi yasavye abategetsi ba leta ya Kongo gufasha mu gikorwa co kurekura abanyurujwe hamwe no kubahiriza umutekano w'abashinwa bari muri ico gihugu ku nyungu z'ivyo bihugu vyompi ku bijanye no gufashanya
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri weshatu radiyo yacu vyewe akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook na twitter muradusanga kuri arobaz viewe radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahereye mu rwanda aho iki gihugu cyifatanyije n'isi kuri tariki ya mbere y'ukwa cumi n'abiri umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya sida uyu mwaka minisiteri y'ubuzima yongeye gukangurira abanduye virusi itera sida kwitabira gufata imiti igabanya ubukana bwayo i kigali mu rwanda inkuru ya asumuta kaboyi ku rwego rw'igihugu uyu munsi wizihirijwe mu karere ka nyagatare mu ntara y'iburasirazuba kugeza ubu mu rwanda minisiteri y'ubuzima itangaza ko buri mwaka abantu bagera ku bihumbi bitanu magana ane bandura virusi itera sida ubushakashatsi bwayo bugaragaza ko abakora uburaya baza ku isonga dr rwibasira garikani uyobora ishami rishinzwe kurwanya sida n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc yabwira ijwi rya amerika ko iyo bamaze kubona icyiciro cy'abibasirwa kurusha abandi bibaho uburyo bwo kubitaho kurushaho iyo tugendeye ku bushakashatsi rero nk'uko bivuze bigaragara ko abantu nibura umunani ku bihumbi icumi nibura bandura virusi itera sida buri mwaka ibyo rero twebwe biduha umukoro kuvuga ngo asaba abantu bari he bagerageza kumenya ni hehe ese ni mu kihe byiciro ese ni mu yihe myaka noneho tukagerageza gukora ubukangurambaga tugendeye kuri iyo mibare abakora umwuga w'uburaya hari urubyiruko muri rusange birumvikana hari abana b'abangavu bafite hagati y'imyaka cumi n'itanu kugeza kuri makumyabiri n'ine nibura umuntu wanduye virusi itera sida atangira imiti uwo munsi kugeza uyu mibare itangazwa na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko abantu basaga ibihumbi magana abiri banduye virusi itera sida mu gihugu hose urugaga rw'ababana na virusi itera sida rwo rugaragaza ko mu banduye abagera kuri mirongo ine na batatu ku ijana baba bakora umwuga w'uburaya umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwo rugaga semafarasaje yumvikanisha ko bagerageza gushakira indi mirimo abo bagore n'abakobwa bakora uburaya ngo babureke mu rwego rwo guca intege abishora mu buraya bashakamo amaramuko dufite amatsinda menshi y'abakora uburaya twababumbiye mu makoperative kugira ngo bagire kwigira kugira ngo bazajye bagira kwifatira ibyemezo batanduza abandi cyangwa se batanduza abakiriya babo iyo umuntu amaze kwigira akagira bizinesi akora bimuha imbaraga yo kureka ni bimwe na bimwe atashoboye kureka kubera kubura ubushobozi dufite benshi amakoperative tumaze kuba kubashiramo ni amakoperative menshi kandi mu gihugu cyose semafara avuga ko nyuma yo gushinga amakoperative y'abakora uburaya hirya no hino mu gihugu bakabashakira icyo bakora abagera ku bihumbi bitatu bahisemo gusezerera uwo mwuga mu babuvuyemo harimo uwase jennifer ubu usigaye ukora umurimo w'ubucuruzi mu buhamya yahaye ijwi rya amerika yagaragaje ko gusezera uburaya byatumye abaho neza bararangiye ntabwo nyirimo ubu ngubu ndacuruza meze neza uramenya niba ari ibicuruzwa byawe waranguye urunguka haya n'aya bituma n'umuntu asevinga mu buraya ntabwo umuntu asevinga ntabwo wasevinga kubera yuko uba uvuga ngo aya ngaya nayabonye ndayarya arangire ejo bazongera umugabazamo ayandi nayo nyaryo arangire n'ubwo buzima bahoramo nta bitekerezo bizima bibamo hanyuma ko abantu benshi bavuga mu buraya ariho bandurira sida se ntabwo ho habaho kwikingira mu buraya busanzwe kwikingira ntabwo bikunze kubaho kubera ko umugabo araza akakubwira ndaguha aya ngaya ariko akaguha kondisiyo ati ntabwo ndi bwambara agakingirizo kubera ibibazo baba bafite rero birenze ubushobozi bwabo akavuga ati ngewe ndayafata tubikore mu ngamba nshya z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms zo kurandura virusi itera sida kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu u rwanda rufite intego yo kuzaba mu bihugu bizaza ku isonga mu ntego zizwi nka mirongo icyenda na gatanu inshuro eshatu bisobanuye ko muri iyi myaka mirongo icyenda na gatanu ku ijana y'abafite virusi itera sida bazaba bazi uko bahagaze mirongo icyenda na gatanu ku ijana nanone y'abipimishije bagasanga baranduye bazatangira gufata imiti igabanya ubukana bwa sida naho mirongo icyenda na gatanu ya gatatu y'abafata imiti bo bazaba bafite virusi nkeya mu maraso umuryango w'abibumbye washyizeho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani n'umunani ugamije by'umwihariko kuzirikana abantu bamaze kwandura virusi itera sida ababuze ubuzima bwabo kubera iki cyorezo ndetse n'abagezweho n'ingaruka zayo zose kuri uyu munsi u rwanda rwahisemo insanganyamatsiko igira iti twese dufatanije turandure sida asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
tuve mu rwanda tujya muri repubulika ya demokarasi ya kongo nanone ku nkuru irebana n'uyu munsi aho bamwe mu mpunzi z'abarundi bacumbitse mu nkambi ya rusenda iri mu burasirazuba bw'icyo gihugu banduye virusi itera sida bavuga ko imibereho yabo itabemerera gufata imiti irwanya ubukana bwayo kubera ibisabwa kubahirizwa kugira ngo umuntu abe yayifata kandi badafite inkuru ya vedaste ngabo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu burasirazuba bwa kongo ugeze muri inkambi ya rusenda iri mu birometero bigera kuri mirongo itandatu n'umujyi wa Uvira ukaganira na bamwe mu bagendana umugera wa sida bagutura ibibazo byinshi birimo byo kuba batinda guhabwa inkunga y'ibiribwa ndetse n'ibyo bahabwa bidahagije bityo bigatuma bamwe bahagarika gufata ibinini bari basanzwe banywa buri munsi kubera inzara twebwe nk'abagendana uburwayi bw'umugera wa sida tubayeho nabi rwose bwa mbere turafata imiti yego imiti barayiduha ariko tugiye kureba amapokezi dupokera dutebye bigatuma bajya mu gupokera mu mezi atatu bigatuma umuntu adafata imiti neza ugasanga haje- haheze nk'iminsi nk'itanu cyangwa indwi atanyweye imiti uyinyoye naho utagize utariye niyo handi uza gusanga wa- uri kuraribwa mu nda ucibwamwo umererwa nabi nkanjye ku ruhande rwanjye byifashe nabi rwose kubera ko imiti nda- ndayifata ariko gupokera ndipokera ngo umuntu arye nk'uko bya- byategerezwa ndashobora kumara iminsi indwi nta- ntanywa imiti nsengiyumva jean marie nawe agendana umugera wa sida avuga yuko ibibazo byabo bitandukanye n'iby'izindi mpunzi kuko hari aho izindi mpunzi zijya gutera ibiraka kugira ngo zibone ibyo zifungura ariko iyo bakananirwa bitewe no kugira intege nke twe tubaye ubuzima bubi banywa imiti bamwe benshi barahagaritse kunywa imiti kubera iki barayinywa ikababorera ni imiti ikaze barayinywa ikabazunguriza bigatuma tujya mu ishyamba guhangayika cyangwa guca ingero bagatuma babireka bagatuma yemera agaca guca ingero hakuramo ibyo binini bikamutera ikibazo akinjira tuba benshi bahetse bapfa kubera kutanywa imiti ayinywa- turayinywa igaca dutera ibibazo ari kuko tujya nabi tubapokera amahera twajya kuyapokera twarariye amadeni yaraheze ubwo kuri uyu wa gatatu hari kwizihizwa umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya sida hari icyo impunzi zo muri iyi nkambi ya rusenda zigendana umugera wa sida zifuza yuko zafashwa turasaba yuko twongerereza nk'agafashanyo nka cyane cyane barashobora turashobora kuyifata nta n'uwuyiba turi buronke tugashobora amafaranga nayo baraduha inshya ntikize kandi tukaya- bakayaduhereza igihe cyamaze kurengana aho rero iyo miti igihe tuba turayifata nta n'uwuyituronse urazungurirwa mu nda nyine hakakumerera nabi niyo mpamvu tusaba ko twongera agafashanyo kuba dupfa hataragera nka jewe ndayimanye imyaka umunani ariko nki- igihe nari nkiri mu burundi narashobora kuyifata neza bikwewe nta ngorane nagira ariko hari igihe nshobora nkayifata nkazungurirwa nkasaba ko mwotwongereza agafashanyo kuri tubayeho nabi dusabye ko amakunguro tuyoduserukira amakunguro duserukira aka- aka- akatuvugira twagira natwe i- i- ari mitahe cyangwa ibyo dukora bindi bituma turonka agasabuni bituma turonka icyo umuntu arya cyiza gituma ama- umubiri utaguma usinzikara kuko tujya nabi ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu cya kongo ishinzwe impunzi mu rusenda buvuga yuko hari inkunga igizwe n'ibiribwa n'amafaranga ishiramwe rya adesi ryageneye abagendana umugera wa sida bo muri iyi nkambi ya rusenda muri uku kwezi kwa cumi na kumwe gushize twagerageje gushaka kumenya imibare nyayo y'abagendana umugera wa sida muri iyi nkambi ya rusenda ntibyadukundira ubusanzwe inkambi ya rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itatu veda singabo ku bwa radiyo ijwi rya amerika mu rusenda mutarakivu y'epfo
turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi bya amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc isi yihaye intego y'uko indwara ya sida yaba yacitse burundu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu minisiteri y'ubuzima mu rwanda ifatanyije n'urugaga nyarwanda rw'ababana na virusi itera sida yatangije umugambi ugamije gukangurira abanduye virusi itera sida gufata imiti neza kugera ku rugero virusi itakigaragara mu maraso ku buryo umurwayi atabasha kugira uwo yanduza mugenzi wacu eugene mukankusi yaganiriye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'urugaga nyarwanda rw'ababana na virusi itera sida madame sage semafara hamwe na sylvie muneza uyoboye urwo rugaga na bamwe mu bagenerwabikorwa b'urwo rugaga yaganiriye kandi na muganga simeyo tuyishime ushinzwe kuvura no gukurikirana abafite virusi itera sida mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda rbc nk'uko twese tubizi abantu bose dushishikariza twipimisha kumenya uko bahagaze abantu baba batazi uko bagiye bahagaze ku byerekeranye na virusi itera sida rero abamaze kumenya ko bafite virusi itera sida nanone ntabwo ari kubimenya gusa ahubwo baba bagomba gukurikizwa n'intambwe yindi yo kujya ku miti bifasha umuntu eh, ufite virusi itera sida kugumana ubuzima bwe ameze neza bikamurinda ibyuririzi bitandukanye byatuma ubuzima bwe bubasha kujya mu kaga umwanya uwo ari wo wose bitewe n'uko virusi iri guca intege umubiri nk'uko dukunda kuba dushishikariza abantu dukurikirana muri rusange rero uko ubushakashatsi bugenda butandukanye bugenda bugaragara cyangwa se uko hagenda hagaragara byinshi mu kwita ku bantu abantu bagenda banoza ingamba zo gufasha abana baje gutera sida gukomeza kugira ubuzima bwiza hagenda habaho n'izindi ngamba zitekerezwa nziza zibafasha kurushaho gusigasira ubuzima bwiza cyangwa se no gukomeza gufata no gukomeza kugira no gukomeza kumera neza harimo gufata imiti neza nk'uko ubukangurambaga buri gukoreshwa bukenewe cyangwa se abana bafite virusi itera sida bakenera kugira ngo barusheho kuba babasha kuguma kumera neza n'ubwo bafite virusi itera sida rbc ikigo cy'ubuzima rbc gishamikiye kuri minisiteri y'ubuzima birumvikana ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye ari muri uru rwego
yego madame semafara mu rugaga rw'abagendana ubwandu bwa virusi itera sida iyi gahunda mwe mwayakiriye mute iyi gahunda twarayakiriye neza cyane cyane cyane yuko yaje itanga yuko mu rwanda twari tugeze ahantu heza aho abafata imiti ya virusi itera sida mu rwanda bigaragara yuko abazi ko bayifite mirongo cyenda n'umunani ku ijana babo bari ku miti ariko noneho iyi nkuru yo kumva yuko ubushakashatsi bwagaragaje yuko hari ikigero umuntu afata imiti neza ku buryo ashobora kugera mu cya kigero aho virusi zigabanuka cyane mu maraso bigatuma agira amahirwe yo kutanduza abandi cyangwa se uwo babana badahuje ibisubizo ni amahirwe cyane kandi ni ibintu byiza cyane bituma hanagabanuka n'akato n'umuntu ukwiha akato cyangwa se abandi bamuha akato iyo ni inkuru nziza cyane ku bafite virusi itera sida mu rwanda ndetse no mu isi yose madame silivi muneza nawe akunganire nk'umuyobozi w'urugaga rw'ababana n'ubwandu bwa virusi itera sida madame muneza ni iki mwiteze kuri iyi gahunda icyo mwumva izahindura mu buryo abantu bitwaraga ni iki mwadusangiza icya mbere ni ukubanza gushima iyi gahunda iyi gahunda iradushimishije cyane izatuma byibura abantu bafata imiti igabanya ubukana bwa sida bagira imbaraga zo kumva ko akamaro ko kubahiriza gahunda muganga yabahaye kunywa umuti neza ukanywera ku gihe ukanywa neza dushoboye kugira imbaraga zikomeza kwiteza imbere ndetse byahizwa n'akato byakorerwaga mu miryango rikagabanuka bityo tukagira imbaraga zo kugira ngo turebe ejo heza hazaza ubwo se madamu muneza iyo musubije amaso inyuma nk'abari muri uru rugaga mubona mwari musanzwe mubona bafata imiti neza cyangwa hari abatayifataga mu buryo bukwiye byabaga biterwa n'iki n'iki baba barabaganirije mu by'ukuri muri iki gihe abantu bari gufata imiti neza kuko twashyizeho gahunda y'uko y'ubukangurambaga ku buryo usanga muri buri santire de sante haba hari umuntu w'umukangurambaga w'urungano cyangwa uwo bita umuperedikateri ufite virusi itera sida ushinzwe gukurikirana abantu bafite virusi itera sida muri buri kagari kugira ngo amenye neza ibibazo bafite no kwibukiranya ko bagomba gufata umuti iyi gahunda rwose abafite virusi itera sida turiteguye gukomeza gukora ubukangurambaga yego dame damien nkawe ubana n'umuntu ugendana ubwandu bwa virusi itera sida wowe ntabifite ni akahe karusho wumva iyi gahunda ya leta igiye kuzanira cyangwa se kuzanira abandi nkawe icyo nashima ni uko yamfashije nkabyara umwana muzima udafite ubwandu nanjye nkaba ndi muzima mumaze igihe kingana iki ubana n'umugabo ufite ubwandu wowe utabufite tumaranye imyaka itanu yego hanyuma se damien wowe nk'umugabo ufite ubwandu bwa virusi itera sida iyi gahunda wowe ku giti cyawe ubona izakumarira iki ubona izafasha ite abandi nkawe
murakoze mutwara mbega mbere nk'uko mubivuze ni ukuvuga ngo iyi gahunda ikintu ikumarira cyangwa se no mu mibereho yayo ikumarira iyo ufashe imiti neza bituma virusi zitiyongera ahubwo zikagabanuka zikajya munsi ya makumyabiri ni ukuvuga ngo umudamu dutumaranye imyaka itanu dutangira wa gatandatu kubera ko waba ufata imiti neza no kuba wumvira gahunda za muganga bituma madamu wanjye atabasha kwandura sida kandi igihe nyifite ubu turi tubara ko yongera umwana wa kabiri urumva rero iyo nakurikiza gahunda zo kwandura kandi nangira ngo nibura ya miti nyifate neza ngo abari muri za virusi ntabwo byari kuba ari byiza aho rero niho hantu hatubereye heza Eh, cyane tufata iriya miti tukayifata neza iyo uyifata neza kandi twahuriza na gahunda za- za muganga uburyo ikicarangiza zo kwa muganga rero kandi ukaba uri- wumva neza wiyekuye ku buryo wiyakira ndetse ukabasha no kujya muri koperative nayo ikabasha kukwakira nawe ukiyakira ibyo bituma nayo miti inywa neza ku buryo ubwandu byazo bikunze bugomba kugabanuka kandi koko buragabanuka nkawe se nk'umugabo uba ufite ubwandu ukabana n'umuntu utabufite muri sosiyete mufatwa gute cyangwa se n'imbere y'uwo mwashakanye ingorane mukunze guhura nazo ni izihe era ubu nta ngorane zikibaho kuko ni ukuvuga ngo dufite abakangurambaga batuba hafi kandi tukagira n'ibigo bigenda bituba hafi dushishikariza kuri iki kintu wowe ni ukuvuga ngo icyo ukora ni ugufata ni ukubahiriza gahunda za muganga ikindi cya kabiri ni ugufata ya miti yawe neza isaha uyinyweraho ukaba ariyo saha ugomba kuyinyweraho ikindi cya gatatu ntabwo ugomba kujya mu bintu bigenda n'ibiyobyabwenge cyangwa se bituma mbega uti uti- utamenya ya saha ugomba gufatiraho imiti hanyuma iyo ufashe imiti rero neza aribyo nakomeje kubwira yuko ugenda neza za minsi yose bikagabanuka ukagera hamusi ya makumyabiri ariko mubwira ko iyo wategeye umwanya w'imyaka itanu ariko nk'isaha nta kibazo aragira kandi nanjye nta kibazo mfite rwose
noneho madame damien nk'umuntu udafite virusi itera sida kandi ukaba wanavuze ko wagize n'amahirwe yo kubyara u- umwana muzima ufashijwe na gahunda zitandukanye wowe ni izihe nama waha abandi tuvuge nk'abamama badukurikiye muri uyu mwanya
inama nabaha njyewe ngerageza gufasha umugabo wanjye nkamwibutsa isaha yo gufatiraho imiti nkamwibutsa isaha yo kujya kwa muganga kuzana imiti hanyuma nkamutegurira n'indyo yuzuye kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kugenda neza abadamu rero nabagira inama yo kwiyakira kumva yuko mu buzima nk'ubundi iyo umugabo afashe imiti umudamu nta kintu aba reka mbe mbajije noneho muganga simeo tuyishime iyi gahunda watubwiye ko ari gahunda ije ifasha izindi zari zisanzwe ubu muri iki gihe izakorwa ku bahe bantu ikorerwe hehe dr tuyishime gukora kuri kuri iyi gahunda yo yo gushishikariza abantu ko ba- bafata imiti ikagabanya virusi ku buryo itagaragara mu maraso bapimye n'ibipimo dukoresha hano mu rwanda iraba iri gukoreshwa ku bigo nderabuzima bitatu muri kigali irimo eh, gikondo ah, health center hakaza korinomu health center ndetse na remera health center ariko ibyo ngibyo ni- ni nk'uburyo bw'umwihariko Eh, nyamara kandi buza bwunganira uburyo busanzweho bw'uko n'ubundi abantu dufite mu gihugu hose bari ku miti nubwo bisa nk'aho ari umwihariko kuri ibyo bigo bitatu kugira ngo tubikurikirane ibikurikiranire bya hafi ariko kandi n'ibindi bigo bisanzwe bikoreramo bitanga serivisi za- zo gufata imiti igabanya ubukana eh, bwa virusi itera sida bizakomeza nk'uko bisanzwe duhereza abantu imiti tubashishikariza kuyifata neza tubahereza imiti igeze aho ihari kugira ngo barusheho ndetse n'izindi serivisi zo kubakangurira kuza gufata imiti ndetse no gukurikirana aho bagize ikibazo kugira ngo barusheho gukomeza kuba eh, bagabanuka byagabanuka cyane mu maraso yabo uko bishoboka uko bishoboka kugeza n'aho bishobora kujya mu- mu- mu kigero kitagaragara kuko kitagaragara yego
numva nanjye nutanga igitekerezo yewe ndabona yuko eh, iki kiza cya banyanganda sida jewe ni ukuri ndabye ahantu mperereye ndabona ni ku- ni ikibazo gikomeye cyane ubusambanyi mu bantu bwarabaye ndase ikintu mbona ni uko eh, nk'igitekerezo cyanje ikintu mbona ni uko amaleta yoraba agashyiramo ingufu nyinshi cyane nk'uko bariko baritanga mu kurondera ingene iki kiza cya coronavirus cova mu isi ndabona ni uko ibihugu byoja hamwe bagashyira ingufu hamwe kabisa kugira eh, haboneke z'umucanco rwa sida kabisa vyofasha cane rwose vyofasha cane abantu kuko ndabona ahantu isi igeze ubusambanyi bwabaye indaro dr tuyishime iki gitekerezo cya matiyasi murakivugaho iki matiyasi rwose ah, ni igitekerezo cyiza kandi ndi cyumvikana kurwanya icyorezo mu by'ukuri bigira umumaro cyane iyo haboneka urukingo rwongera imbaraga nyinshi cyane cyangwa se rwongera ibifatika mu bijyanye no kwirinda kuko ah, abantu iyo bafite urwo rukingo baba bavuga ngo batisanga muri icyo cyorezo ariko kandi ubushakashatsi buracyakomeza gukorwa hirya no hino bitandukanye mu bigo bitandukanye bikora ubushakashatsi no kuri virusi itera sida kugira ngo harebwe ko haboneka nibura urukingo rwabasha guhangana na virusi itera sida ariko ntabwo nyine ruraboneka ubushakashatsi buracyari gukorwa buracyagaragaza buracyagaragara ko hari intambwe zikiri- zikiri gukorwa nyinshi ku buryo wenda igihe ruzaba rwabonetse abantu tuzabimenyeshwa kandi ndetse na leta yaragerageje komo- gukomoza hapfuye amaleta ah, yashyiramo imbaraga nyinshi mu mu bikorwa birumvikana ko leta zigenda zikora ibintu byinshi bitandukanye mu kugerageza gufasha abantu cyangwa se gukangurira abantu gukoresha serivisi zihari mu gihe urwo rukingo rwaba rutaraboneka kandi koko zikaba nyine ziri hafi zibegereye ziboneka ku buryo bworoshye ku buryo umuntu atakenera ubwirinzi bwa virusi itera sida ngo awubure mu gihe icyo ari cyo cyose aba akeneye kuba yabukoresha kugira ngo ataza kugirwamo kuba yakandura virusi itera sida akongera nawe mu mubare w'abandi bakurikiranwa madame semafara wowe nk'umuyobozi nshingwabikorwa w'urugaga rw'abana n'ubwandu bwa virusi itera sida iki gitekerezo cya matiyasi wowe urakibona gute igitekerezo ni cyiza ariko ni inshingano ya buri wese guhagarika ubwandu bushya bwa virusi itera sida uko eh, abantu bakomeza gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ni uko nguko ibyago byinshi byo kwandura virusi itera sida bigenda byiyongera rero inama ngewe natanga ni uko buri wese amenya uko ahagaze byose dushobora kubifatanya kwirinda kumenya uko uhagaze no kumenya yuko ufite eh, inshingano yo ku- gufasha abandi no kurinda abandi kwandura virusi itera sida rero tukaba dushishikariza abantu bose kumenya uko bahagaze hanyuma bagafata ingamba U- usanze afite virusi itera sida agafata umuti neza kugira ngo nawe agere mu cya kigero cy'aho eh, virusi zigabanuka mu mubiri mu maraso kugira ngo atanduza abandi iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iz'indwi gushika iz'indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika reka nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru yegeranijwe na cyubahiro diodone naho jye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifi z'abakozi b'akarorero batanga amakuru